radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abarimu bo muri kaminuza y'igihugu bakomeje kureka akazi bakajya gushaka aho bahembwa neza byinshi bihagaze ngaho umuntu afise urupapuro rwe rwa dogiteri akaza guhemba miliyoni n'ijana muri universite y'uburundi munsi y'amadolari amajana abiri ayo mahera utabuzi y'uja nta n'umwe yoyemera kuyakora dr desire ni yuhire uyoboye urugaga rw'abarimu bo muri kaminuza y'uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma ibiciro by'ibiribwa by'ibanze ku masoko byariyongereye nyuma y'ifatwa ry'icyicaro cy'ubuyobozi bwa teritwari ya masisi masisi niyo yaduherezaga ibyo kurya cyane cyane ibirayi hano mu mujyi wa goma kandi uzi ko goma icumbikiye impunzi nyinshi zavuye muri masisi no muri rucuru none turi kwibaza ukuntu turabaho provinsi nzanana umucuruzi wo mu mujyi wa goma umukino w'igisoro umaze ibinyejana ukinwa mu rwanda uru rutare rufite amateka akomeye amateka ajyana n'umwami ruganzu amateka atubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi tujya twita ngo ni ugukina igisoro urwo rutare ruri mu karere ka huye mu murenge wa mukura mu kagari ka bukomeye ikaje mu makuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu burundi abarimu bo muri kaminuza y'igihugu bakomeje kureka akazi bakajya gushaka aho bahembwa neza mu kwezi gushize abagera kuri mirongo ine barasezeye abanyeshuri bafite impungenge ko amasomo ashobora guhagarara inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tirive ndayishimiye intandaro yo guheba akazi muri kaminuza y'uburundi haba ku bakozi basanzwe canke ku biga na gashara kadafashe nk'uko bivugwa na sendika y'abigisha b'iyo kaminuza y'uburundi dr desire niyuhire yigisha mu gisata c'ubuvuzi anarongoye iyo sendika aherutse kubisigurira ijwi rya amerika sinagashahara ikintu bita umushahara ni ikintu kijanye n'ivyo ukora ntushobora gufata umwarimu wa kaminuza afise urupapuro rw'umutsindo rwa doktora aje ava mu bihugu bitandukanye aho ashobora kuba yahora aronka n'amahera aruta ayo aza guhembwa ngaho ari munsi yayo yahora aronka ari umunyeshuri byinshi bihagaze ngaho umuntu afise urupapuro rwe rwa dogiteri akaza guhemba miliyoni n'ijana muri universite y'uburundi munsi y'amadolari amajana abiri ayo mahera utabuzi y'uja nta n'umwe yoyemera kuyakora iryo genda ry'abakozi ba kaminuza ryatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ritera ryongereza umurindi nk'uko umuyobozi wa kaminuza bivuga mu rwandiko yarungikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane afatiye ku bagera ku ijana na cumi n'umunani bahebye akazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane harimo abigisha mirongo ine n'umwe udasimana irabona arongoye iyo kaminuza yamenyesheje ko ico kibazo kigiye guhungabanya ibikorwa bya kaminuza hamwe atagikozwe vuba ivyo biranemezwa n'abanyeshuri nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko kubona ababaha ubumenyi bahembwa intica n'ikize ariyo ntandaro yo guheba akazi ni agahombo cyane rwose nko kuri kaminuza y'uburundi kuko umwigisha wo kuri kaminuza y'uburundi yigisha ikintu yigiye kandi hariho n'abo usanga bagiye kugira wongere kuronka uyundi amusubirira ari ingorane imisanzwe umwarimu yari umuntu ategerezwa kubahwa muri byose kuko niwe agize ubuzima bw'igihugu mu bihugu byateye imbere usanga umwarimu ariwe wahembwa amahera anyine akwiye neza mugabo ngaha mu gihugu babashira hasi abo bakozi ba kaminuza y'uburundi baheba akazi baja gukorera ayandi mashirahamwe akorera mu gihugu imbere canke mu makungu iyo babahereza umushahara ufadika profeseri desire niyuhire anarongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'uburundi afatira ku kuntu amakaminuza yo mu bihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko afata abakozi bayo rero sinzi ko abategetsi barahaguruka ngo barabe bavyige barabe ingana incabwenge zabo buzigarukana kuzigarukana ni ukuzishira ku rugero eh, zitegerezwa kuja kuko iyo bagiye bahembwa amahera meza muri kongo abarimu bahemba kuva ku bihumbi bibiri gushika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu by'amadolari mu rwanda naragerageje kurabasanga turetse ubundi burusho bafise tutanabuhariye turiya mushahara gusa dusanga baregereza amahera ibihumbi bitatu by'amadolari mu rwandiko umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yarungikiye umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi ntiyatomoye igituma abo bakozi b'ikigarongoye bakura meza ubwo rwandiko rwo kuwa cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na biri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rukavuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hahebye abagera kuri cumi n'umunani harimo umwigisha umwe gusa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bari mirongo ibiri na batanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naho bakaba bari mirongo ibiri n'indwi iryo kete nyene ritomora kw'abahebakazi ka kaminuza y'u Burundi ku bwinshi ari abagabo Odas Manirabona akavuga ko ku ijana na cumi n'umunani bagiye muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane abagabo barenga mirongo icenda ibyo guheba akazi byaheruka kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kubera umutekano muke warangwa mu bigo by'iyo kaminuza uwo nawo wari waturutse ku igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu n'ubundi bwicanyi bwagiye burarandagata mu gihugu cose si muri kaminuza y'u Burundi honyene abahakorera bamenyesha ko agahembo bahabwa buri kwezi ari ntica nikize no mu bindi bisata nuko nk'uko bimenyeshwa n'amahuriro y'amasendika y'abakozi ba leta kosibu na csb celestin sabyimana arongoye urunani kosibu ubwo rwandiko ni ubwo kumenyesha yuko twe duserukira abakozi bose badutura ingorane y'uko ubu ibintu cyane cyane by'ibiciro byananiranye badashobora kubaho muri urwo rwandiko twerekanye buhoro buhoro ingena umukozi asanzwe wo hagati afise umuryango afise umukenyezi n'abana bane kugira ashobore kubaho uburyo bukenewe amahera akenewe twabyerekanye muri ubwo rwandiko birashika hafi miliyoni n'ibihumbi amajana munani hafi rero ivyo rero n'ibintu novuga bimwe bavuga mu gifaransa minimum yo kubaho ni ku kwezi hanyuma rero urumva gupanga vyananiranye dusanzwe tuzi nk'aha mu gisagara ca bujumbura no mu bindi bisagara vyo hagati mu gihugu abarenga mirongo umunani ku ijana b'abanyagihugu bahaba barapanze abahurikiye mu masendika y'abakozi co kimwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi bagasaba ko leta yotunganya vuba inama rukokoma yo kurabira hamwe icokorwa mu bijanye no gutunganya gushasha imishahara n'ibiciro ibihuha bitarahuhuka urakoze Thierry Venda yishimiye mu Rwanda abayoboke b'ishyaka d'Alpha umurinzi ry'umunyapolitiki Victoire Ingabire umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kwiregura imbere y'urukiko rukuru urugereko rwa kigali abireguye kuri uyu wa kabiri bose babwiye umucamanza ko bazira akagambane bakorewe n'umwe mu bari abayoboke b'iri shyaka inkuru irambuye eric bagira ugusha umunsi wa kabiri w'imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka darufa umurinzi ry'umunyapolitiki madame victoire ingabire umuhozi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yaranzwe cyane no kwikoma witwa boniface nzabandora uyu nawe wemezaga ko yari mu bayoboke b'iri shyaka ritaremerwa mu mategeko niwe shingiro ry'ikirego cyose abireguye none bavuga ko nzabandora ariwe wasabye ko bakora amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rurimi rw'icyongereza arangije afata amajwi ya bagenzi be ayashyikiriza ubugenzacyaha bisanga mu buroko nyamara uyu nzabandora umutangabuhamya w'ubushinjacyaha ntaho agaragara mu kirego kirega bagenzi be kwitabira amahugurwa buvuga ko yari agamije guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame abaregwa bavuga ko muri ayo mahugurwa bakoze uwabagambaniye yatanzemo igitekerezo cy'uburyo banyura ku bazunguzayi bagakora imyigaragambyo bavuga ko yavuze ko bahita babyumva kuko ubutegetsi bw'u rwanda bubafata nk'umwanda bakibaza uburyo mu majwi yatanze ntaho yumvikana atanga icyo gitekerezo emmanuel masengesho wahuguye yitwa pikasa yabwiye urukiko rukuru ko ikirego cy'ubushinjacyaha kigoye kukireguraho avuga ko kibumbatiye urujijo n'inenge nyinshi kimwe na bagenzi be bavuga ko guhugurwa bitagize icyaha agasaba ko urukiko rwagombye gutesha agaciro ikirego rukazamugira umwere abireguye kandi bavuga ko bakoze amahugurwa iminsi ine buri umwe ari iwe mu rugo kandi ko ababahuguraga bababwiraga ko bitari ngombwa kumenyana bakibaza uburyo bari gushyiraho umutwe wo guhirika ubutegetsi bataziranye masengesho yabwiye urukiko ko amajwi yafashwe na mugenzi wabo yabikoze mu buryo bunyuranije n'amategeko bityo ko byagombye guteshwa agaciro bavuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza ibikoresho bari kwifashisha mu guhirika ubutegetsi amahugurwa baregwa gukora mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho abireguye none babihakanye nk'amasenyesha avuga ko bizi inkomoko y'amakimbirane hagati y'abaturage n'abategetsi n'uburyo yakemuka nta mbaraga kuri we bagize amahugurwa meza kuko ubumenyi yayakuyemo bufata nk'antagereranywa gusa inshuro nyinshi yabajijwe ku mpamvu yahugurwaga yitwa izina ry'irihimbano rya pikasa byakunze kumugora kubisobanura hamwe akavuga ko byari ku mpamvu z'umutekano we kuko yashoboraga kugirirwa nabi ariko ntagaragaza abashoboraga kumugirira nabi ahandi akavuga ko ababahuguraga bari bugorwe n'amazina y'amanyarwanda bikamubera ihurizo rikomeye gusobanura impamvu atagumanye izina rye rya emmanuel ritari mu kinyarwanda ndumwe mu bifuza ko ishyaka darufa umurinzi ryakwandikwa mu rwego rw'amategeko kugira ngo nanjye ngire iryo nibonamo nk'uko byemewe mu bandi mu rwanda ibyo si ibyemezwa n'umunyamakuru ahubwo ni amagambo bwite amasengesho yabwiye umucamanza kubireba marcel nahimana wahuguriwe ku izina rya thompson nawe avuga ko atatumiwe mu mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi kubigeza ubu ndasaba inama umuntu ndega ko navuze ngo umunyarwanda yubahwe aransaba ngo mvuge ikintu kindi n'imvugo za nahimana zakuruye amarangamutima ku bari mu cyumba cy'iburanisha uhereye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bahanganye urukiko rwamwibukije ko ubushinjacyaha butamuregesha ayo magambo ukwayo ahubwo bushingira ku cyo we na bagenzi be bari bagamije cyo guhirika ubutegetsi buriho uyu yemeza ko yari mwarimu akora n'ubuvuzi bityo ko mu magambo ye yari aryohewe n'ibyiza by'igihugu atari bujye mu mitwe ihirika ubutegetsi bwacyo yagize ati sinari gutema ishami ry'igiti ryicayeho naho imana yemeza ko yohererejwe amafaranga yo kumworohereza gukurikirana ayo mahugurwa agura murandasi cyangwa se interineti yo kuri telefone ariko ntiyibuka umubare w'ayo bamwoherereje yahaswe ibibazo by'umusubirizo ku kuba yarasomye igitabo ku guhirika ubutegetsi bw'igitugu bidasabye imbaraga avuga ko byari mu nzira zo kwiyungura ubumenyi na cyane ko ntabyo yashyize mu bikorwa naho alexi rucubanganye wahu wahugurwaga yitwa Franklin ku mahugurwa baregwa gukora bagambiriye guhirika ubutegetsi kuri we n'ikinyuranyo yabwiye urukiko ko ubumenyi yakuye muri ayo mahugurwa bwamugiriye akamaro kurusha imyaka isaga icumi yamaze ku ntebe y'ishuri ntiyatomoye iyo ntebe y'ishuri yaba ku mashuri abanza ayisumbuye na kaminuza yasobanuye ko kwiga uko ibibazo byakemuka mu mahoro bimurutira kwiga imibare n'andi masiyanse yavuze ko muri ayo mahugurwa ntaho yumvise ishyaka darufa umurinzi na perezida fondateri waryo ingabire victoire umuhoza akibaza uburyo ubushinjacyaha bubahuriza hamwe mu kirego kandi cyahari gatozi yikomye nzabandora ko ubuhamya bwe ari cyo yise ibinyoma yacuze akabicurana ubuswa mu nyungu ze bwite umunyamategeko gatera gashabana wunganira abaregwa yongeye kuvuga ko gusoma igitabo ubwabyo bitagize icyaha igihe cyose nta bikorwa bigaragara bakoze kugira imyemerere bahuriraho nabyo gashabana nta cyaha bibonamo ijwi rya amerika ntirirabasha kumenya impamvu nyamukuru w'umunyapolitiki madame ingabire victoire umuhoza atakitabira urubanza rw'abayoboke be n'umunyamakuru teoneste nsengimana bareganwa mu minsi yashize byasaga n'ibigoye ko atitabira iburanisha iburanisha rikomeje kuri uyu wa gatatu abaregwa bahugurwaga ku gitabo blueprint for revolution cy'umunyaserbiya sirija popovici gisobanura uburyo bwo guhirika ubutegetsi bidasabye imbaraga z'imbunda ibyaha byose barabihakana eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ifatwa ry'icyicaro cy'ubuyobozi bwa teritwari ya masishi n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ryatangiye kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage bo mu mujyi wa goma n'ibice biwukikije izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa byibanze ku masoko nicyo kintu gihangayikishije abatuye umujyi wa goma jimishu kandi bakomera mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu batangaje ko bigaruriye santere ya masisi ari nayo yari icyicaro gikuru cya teritwari ya masisi iyi santere ikikijwe n'ibice bitandukanye birimo nka rushebere ruwashi buguri uduce natwo tw'ingenzi kuri iyi teritware ubu natwe twigaruriwe n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu santere ya masisi ni agace gakomeye muri iyo teritware ndetse no mu ntara kivu ya ruguru cyane kubera ko ari isa n'ihatse ubukungu bushingiye ku buhinzi cyane cyane ibihingwa nk'ibitoki ibirayi ibigori n'ibindi imiryango itabogamiye kuri leta yumvikanisha ko kuvaho m makumyabiri na gatatu ifatiye ibyicaro bikuru by'iyo teritwari mirongo irindwi na kane ku ijana by'abaturage bari bahatuye barahunze iyo miryango ivuga ko bamwe berekeje warikale abandi bahitamo guhungira muri lokalite za sheferi ya bashari nazo ubu ziyobowe na m makumyabiri na gatatu ifatwa rya masisi ryatumye ibiciro by'ibiribwa bihaturuka byiyongera cyane ku masoko atandukanye yo mu mujyi wa goma ijwi rya amerika yasuye abacuruzi bo mu isoko rya alanine rimwe mu masoko manini acuruza ibyo kurya biturutse muri teritwari ya masisi aha umufuko w'ibirayi uragurishwa amadolari ijana y'abanyamerika igihe mbere y'ifatwa rya masisi waguraga amafaranga angana n'amadolari mirongo ine n'umunani gusa uyu ni madamu alice karwira ucuruza ibitoki abivanye muri teritwari ya masisi Bei ya ndizi leo iko shere sana. Mimi nachuruza ndizi ibeyi ry'ibitoki ryarazamutse cyane ngewe ncuruza ibitoki amateke n'ibindi bitandukanye byose biva muri masisi ibi mbimaranye hafi icyumweru kuko nta modokari irimo kubizana ibiciro byarazamutse cyane kuko natwe turimo kurangura bitugoye kubera ko tuba twaranguye ku giciro cyo hejuru natwe twabigeza ahangaha mu isoko tukazamura igiciro ibyo byose birimo guterwa n'intambara niyo mpamvu dusaba ubuyobozi ngo budufungurire inzira intambara zishire kulikana na vita basi punguke.
uretse kuba ibi bicuruzwa bitangiye kuzamuka cikuruwete mwami cynthia ukorera ubucuruzi muri iri soko avuga ko iyo bamaze kurangura ibicuruzwa batabona abaguzi uyu avuga ko ibi byatangiye kuva mu kwezi gushize cyane ko yumvikanisha ko ari nabwo imodokari zasubitse ingendo zijya muri teritwari ya masisi kubera imirwano yahavugwaga Uchuruzi ko mubaya sana vrema sie tunarangurira amasisi bantuletea ndiza kutoka amasisi muri iyi minsi ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo biri kugenda neza ubundi twebwe dusanzwe turangurira masisi ariko ubu ngubu byaragoranye cyane urimo kugura umufuka w'ibirayi bakakubwira ngo ni amadolari ijana wajya kugura ibishyimbo bakakubwira ko ari amadolari magana atatu mbese ibintu biradukomereye cyane ku buryo udashobora kumva ibiciro by'ibyo kurya birimo kuzamuka cyane ku buryo tutigeze tubonaho ibi byose birimo guterwa n'intambara kandi ni ngombwa ko leta idufasha ngo izi ntambara zishire njyewe n'umuryango wanjye ntituzi uburyo dushobora kubaho kubera izamuka ry'ibi biciro Ejo tupate na sie ubuchuruzi tushakosa ubuchuruzi uko umutekano muke ugenda wiyongera muri ako gace ka kivu ya ruguru gasanzwe ariko kagaburira umujyi wa goma ni nako abacuruzi bakomeje kugenda bagira impungenge zo kohereza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa goma province nzanana umuturage wo mu mujyi wa goma yabwijwe irya amerika ko bahangayikishijwe n'icyo kibazo muri iki gihe kuko umujyi wa goma ucumbikiye ibihumbi by'impunzi uri kureba ikibazo dufite vurema ni ikibazo kinini cyane uri kureba amasisi niyo yaduherezaga ibyo kurya vurema yafurunisaga cyane ibyo kurya cyane cyane ibirayi hano mu mujyi wa goma kandi uzi ko goma vurema icumbikiye impunzi nyinshi ziv- z- zavuye muri masisi no muri rucuru none turi kwibaza vurema ukuntu turabaho Metre Wilson Twitegure kimwe n'abandi baturage bo muri teritwari ya Masisi arasaba ko leta yashakira umuti urambye iki kibazo cy'idindira ry'ubukungu riterwa n'intambara ikomeje kuyogoza intara ya Kivu ya ruguru guverinoma ya kinshasa ireka ibintu bita distraction bareba ibyo bakora ba interpele perezida gisegeti ijwi ry'amerika yavuganye n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukungu n'iterambere mu baturage ishami ry'intara ya Kivu ya ruguru John Shematsi Katayiro umuyobozi ushinzwe itumanaho muri icyo kigo yatubwiye ko iki kibazo kirimo gushakirwa umuti Nous sommes fortement désolés de la situation que traverse la population de la ville de Goma, surtout quand tubabajwe cyane n'ibibazo abaturage bo mu ntara yacu barimo gucamo ni ibihe biragoye kandi namwe murabizi ibyo byose birimo guterwa n'intambara z'urudaca zagaragaye muri iyi ntara ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro leta irimo kubikoraho kandi tubizeza ko mu minsi iri imbere igisubizo kirambye kiri buze kuboneka mu byo duteganya gukora ni nko gupunguza imisoro de l'augmentation du prix des denrées alimentaires.
imibare yatangajwe na minisiteri y'ubukungu ifatanyije n'iyigenamigambi muri kongo ya- yagaragaje ko kuva abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ba kwinjira mu bice bitandukanye bya teritwari ya masisi ubukungu bw'igihugu bwagabanutse ku kigero kingana na mirongo itatu na karindwi ku ijana kubera ko ibicuruzwa byavaga mu burasirazuba bw'igihugu bitakigera hose mu ntara z'igihugu impamvu iyo minisiteri yatanze ni ukubera ifatwa rya santere z'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya rubaya kicanga na ngungu bikungahaye ku buhinzi n'ubworozi ndetse na santere ya masisi ikomeye cyane mu ntara jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma imyaka ine irashize capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress itewe igitero cyaguyemo abantu batanu barimo n'abapolisi icyashize cyononye capitol ku bintu bifite agaciro k'amadolari hafi miliyoni eshatu ubucamanza bwo ku rwego rw'igihugu bwakoze iki bigeze he bizagarukira he toma kamirindi anketi zatangiye rugikubita ku buryo ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kwarangiye fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kurwanya iterabwoba no kurwanya ubutasi bw'amahanga muri leta zunze ubumwe za amerika yari imaze gufungura dosiye zirenga magana ane hejuru y'ubuhanga bwayo yifashishije na rubanda ibasaba inkunga y'amakuru kugera ku isabukuru ya kane y'igitero tariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu igihumbi na magana atanu na mirongo inani na batatu bari bamaze gushyirwaho ibirego bijyanye n'amategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu abarenga igihumbi bemeye ibyaha izi anketi nizo za mbere nini cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye biva ku biremereye nko gutera n'intwaro zo kwica kugera ku byoroheje nko kwinjira muri Capitol nta ruhushya rwemewe n'amategeko abari muri iki gice cya kabiri nibo benshi cyane bagera kuri mirongo itandatu ku ijana ababuranishijwe bahamwa n'ibyaha bahawe rero n'ibihano bitandukanye ikiremereye kugeza ubu ni igifungo cy'imyaka makumyabiri n'ibiri urukiko rwagihaye uwitwa enrique terio yahoze ari umukuru w'umutwe witwa proud boys uvuga ko ubwoko bw'abazungu bwugarijwe kandi ko ari bwo bugomba kuba hejuru y'andi moko yose mu byaha urukiko rwahamije torio n'abari bamwungirije babiri harimo icyo gukora igico kigamije guhirika guverinoma y'igihugu bakoresheje ingufu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani bategereje gukatirwa abandi barenga ijana bategereje gutangira kuburana hari n'abagishakishwa bamwe guverinoma irabazi abandi ntibazi nk'uwo yashyiriyeho igihembo cy'amadolari ibihumbi magana atanu ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma amenyekana kandi agatabwa muri yombi batanga ariko ibimenyetso biganisha kuri we hari n'abatorotse barahunga urugero barimo uwitwa Anthony vo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko urukiko rwamukatiye igifungo cy'amezi icyenda rwamutegetse kwigemurira gereza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo afungwe we ntiyabikoze ahubwo ahitamo kwiruka ajya gusaba ubuhungiro bwa politiki mu gihugu cy'abaturanyi cya Canada avuga ko yizeye ko Perezida Trump namara gusubira ku butegetsi azamuha imbabazi kugira ngo abashe kugaruka mu gihugu cye ijwi ry'amerika Trump yavuze kenshi ko koko mu isaha imwe izakurikira irahira rye azahita aha imbabazi bamwe mu bakurikiranweho ibyaha bishamikiye ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuri Capitol abakurikiranwe mu nkiko ababona ate
iyo urebye itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere benshi bavuga cyane usanga bariya bantu bararenganye bikomeye
kuri Trump aba bantu ni imfungwa za politiki naho ku birego bimureba we ku giti cye umushinjacyaha wihariye Jack Smith yamujyanye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu amurega kurema igico cyo kwemeza rubanda ko yibwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri byabyaye igitero cyo kuri Capitol mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize Trump amaze gutorwa Smith yabwiye urukiko ko ahagaritse kumukurikirana kubera ihame rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha igihe ari ku butegetsi umucamanza nawe yarabyemeye maze ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aca iteka rihagarika burundu uru rubanza urakoze toma kamirindi dusubire mu rwanda aho umunyamakuru jean claude munyandinda agaruka ku nkomoko y'umukino w'igisoro
utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya parasitike batwita inka z'ababugu izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye ntabwo ari izi tworora zikaduha umukamo ahubwo ni inka z'ababugu ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro umwe mu mikino gakondo mu rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayoberabaswa mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute ukomoka he wazanywe nande gisoro kigizwe n'utwobo mirongo itatu na tubiri bacukura mu giti abakina bagakoresha insoro bakunze kwita inka abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe intego y'abahanganye mu kubuguza ni uko buri wese aba ashaka kunyaga insoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bike cyane mu biranga imikinire y'igisoro kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi ukora hano ubwa kabiri ugakora hano nawe agako- akabuguza gutya ugateba ubungubu akongera agateba ubungubu afite nganji ntutebe uca imbere ugaca inyuma ukagera gutya ukihuta ukaza ukagenda uca hano iyo uciye umuntu ahita abura aho abuguza iyo ababugu babiri banzitse bakina imihigo iba ari yose hagati yabo haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro haba no ku rugamba rw'amagambo njya gukubita inka ituma uhita utaha ndetse kuko igura na hano nyine nari nayikuyemo hano nari nayiriye iyi ngiyi bafite n'inka ebyiri ziri bugende gutyo muja imirimo nanjye kuko Rosa niye.
agomba guhera ahangaha nyine nagomba guhera ahangaha imirimo ahangaha zigomba guhera eshatu kandi ukora ukuntu nazibaza reba rimwe kabiri gatatu reba eshatu nari nabaze ko zigomba guhita ziryiye sinabira nabikweretse ese se eshanu sinabaragenda ariko nta kiri kumara nyine kino nta n'imikino uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u rwanda wadutse mu kinyejana cya cumi na gatandatu abacukumbuzi mu mateka bavuga ko imandwa nkuru y'u rwanda ryangombe ry'ababinga umuhungu wa nyundo yakundaga guhora ashyigitse na mwene se wabo mu mutumucuni buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutumucuni akamugaragura aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami ruganzu wa kabiri ndori mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro hamwe na hamwe mu rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka huye mu murenge wa mukura akagari ka bukomeye umudugudu w'impinga uru rutare rufite amateka akomeye amateka ajyana n'umwami ruganzu amateka atubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi tujya twita ngo ni ugukina igisoro uru rutare ruriho imyobo iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi bita inka akabuguza mu gihe inka ze zabaga zibyagiye ziriho zuza umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina amwe mu magambo y'amwuga akoreshwa mu mukino w'igisoro ni nko kugereka guca umuvuno kuvunura inka umutwe kurasa guteba icyanga kugarama guta urunyana n'ayandi jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umukuru ntumuhera ko azaguha umuhera ko azaguhanura umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ndiruka bubirimba mwana wa mama ndirucyari ntabazaga mwana wa mama ndirucyari kibayega mwana wa mama ndirwunguka iminegaga mwana wa mama mwana wa mama ye Yee, mwana wa mama ndi nkubita y'urugeroga mwana wa mama ndi rutagera urubugaboga mwana wa mama ngirizirwa n'abishenga yubaha mwana wa mama mpamiriza mu ruko b'ingenzi bakubona inyuma ye mwana wa mama ye